dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
muraho inshuti mwese muduteze amatwi ni edi mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo ku itariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi kwa karindwi ijwi ry'amerika ryizihije imyaka makumyabiri rimaze ribagezaho amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ese iyi serivisi yaba yarageze ku ntego zayo zatumye ishingwa ibibazo bahuye nabyo ni nk'ibihe ese ni iyihe migambi bafite mu bihe biza dore ko itangazamakuru rikomeje kugenda rihinduka mu kiganiro cya none natumiye bamwe mu batangiranye n'iyo serivisi turi kumwe na bwana etienne karekezi uyobora ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na frederic nkundikije na thomas kamirindi reka ntangire mbaza etienne karekezi niba intego bari barihaye barazigezeho urakoze cyane edi rwema mbere yo gutangira mbanze gusa nshimire cyane abantu bose batwumvise kuva muri iyo myaka makumyabiri ishize mpereye kuri iyo tariki ya mbere tariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi dufunguye mikoro bwa mbere hano i washington twibwira neza ko amajwi yacu yumvikana mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hose ku isi birumvikana ni imbere ya interinete ni imbere ya telefone zigendanwa icyakoraga ni radiyo haba muri fm cyangwa se imirongo migufi muri make dutangira ibiganiro n'amakuru muri iyo myaka u rwanda n'uburundi ni akarere kose kari afite ibibazo byihariye nyuma ya jenoside yabaye mu rwanda mirongo icyenda na kane byari imyaka ibiri nyuma yaho hari ibibazo by'umwihariko abanyarwanda imbere mu gihugu abenshi babuze abantu babo abandi barabuze ibyabo byinshi abandi banyarwanda n'abarundi barahunze ibihugu byabo tubara imibare igera muri za miliyoni z'abantu bari hanze y'igihugu muri make ibiganiro byari bigamije kugira ngo turebe ko abanyarwanda n'abarundi bakongera kuba abantu bafite ituze mu bihugu byabo abantu bashyize hamwe abantu bafite icyizere cy'ubuzima cyane cyane twifuzaga kandi ko abantu bahunze ibihugu ko bagaruka mu gihugu imbere bagatura bagatunganirwa niyo mpamvu gahunda nyinshi twatinzeho cyane mu minsi ya mbere zari izo kugira ngo dutangaze amatangazo yo gusaba abarundi n'abanyarwanda gusubira mu gihugu kugira ngo bongere bacyubake birumvikana wari umurimo utoroshye ariko turebye aho ibintu bigeze ubu wagira uti iyo ntego yari igamijwe yagezweho ariko nanone ibibazo biracyahari Ah, frederic nkundikije nawe watangiranye n'iyi serivisi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nk'uko bwana karekezi bivuze serivisi itangizwa hari ibibazo bikomeye byari byugarije kariya karere k'ibiyaga bigari hari uruhare amaradiyo yagize kugira ngo ah, abe yakongera ibyo bibazo byari muri ako karere ese iyo usubije amaso inyuma iyo ntego mwari mwihaye yo kugira ngo mwongere muhuze abaturage batuye muri biriya bihugu ah, bongere bagaruke mubahe icyizere iyo ntego mwayigezeho nka radiyo iyo ntego edi nk'uko bivuze twarashyitse ko kuko mu ntango nk'uko wabivuze hari ikibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane turetse ikibazo cy'impunzi hari n'ikibazo cy'imishyikirano yari hagati y'abarundi eh, n'abagwanya ubutegetsi abo bantu rero ntibari bazi kuvugana n'igi- na gatoyi iradiyo ijwi ry'amerika iri mu maradiyo ya mbere yatanguye guhuza abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abari ku ku butegetsi icyo gihe ikindi kibazo cyari gihambaye ni uko ubu mu burundi hariyo amaradiyo menshi cyane rwose icyo gihe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu siko byari bimeze iradiyo ijwi ry'amerika nk'uko eh, amasezerano yaryo eka ingingo ngenderwako z'iyo ra- z'iyo radiyo zibivuga twebwe twari dufite umugambi wo guha ijambo impande zose kandi ibyo bintu twarabishitse ko n'ubu turabibandanya icemeza ni uko igihe cyose nk'ubu iradiyo ijwi ry'amerika riko rirandura riko rirarondera ibiganiro haba ku ruhande rumwe abategamiye leta eka abayigwanya canke leta y'uburundi abo bategetsi bose abo banyapolitike bose turababona bwana karekezi ah, ukurikije ibyo nkurikije avuze ngo mwageragezaga guha impande zose urubuga kugira ngo eh, bajye impaka ku bintu bitandukanye byubaka igihugu Ah, ni ibintu kenshi na kenshi ah, abaturage bo mu bihugu ah, tuvuga dutangazamo batari bamenyereye cyane cyane ibijyanye n'ibiganiro mpaka hari ibibazo mwigeze muhura nabyo ese mwagerageje gute kugira ngo mube mwakora ibyo biganiro ku buryo abaturage babyiyumvamo frederic akomoje ku ngingo ikomeye cyane ijyanye n'icyizere cy'abumva radiyo kugira ngo bumve ko ari radiyo kuko ibagezaho ibiganiro bikomeye birumvikana muri iyo myaka turebye cyane cyane amateka yo mu karere aho amaradiyo ubwayo abarwa mu bintu byafashe guhembera ubwicanyi mu karere no guteranya abaturage kugarura icyizere byabanje kugora haba ku ruhande rw'abategetsi no ku ruhande rw'abaturage frederic abivuzeho neza imwe mu ntego twagerageje kugira ngo dushimangire cyane ni ukumvisha ari ubutegetsi bwari mu rwanda bwari bushya ari ubwari mu burundi nabwo bwari bushya bumva ko iyi radiyo bayiyumvamo n'abaturage ubwabo birinze amateka ya mbere yacu radiyo aho yabashukaga bati mukore ibi mukore ibi bakumva ko iyo radiyo nshya itangiye kuvuga ivugiye washington dc mu kirundi kinyarwanda ko ari radiyo yabo twahitaga tuti ni radiyo yanyu radiyo yacu ni gahuzamiryango buri wese ayiyumvemo birumvikana ko ku mpande zombi haba mu rwanda no mu burundi haba mu bategetsi haba mu batavuga rumwe nabo habanje kubaho ikintu nakwita kwishisha kwishisha ariko iyo ukomeje ugakora amakuru kenshi wo- wereka umuntu ko ibyo uvuga ari ukuri kandi ko uvuga amakuru wacukumbuye dushingiye ku ntego z'ibanze y'ijwi ry'amerika ugomba gushaka inkuru icukumbuye inkuru wahagazeho y'impamo ukavugisha impande zirebwa n'ikibazo akenshi abantu barakugarukira icyizere kikazamuka ibibazo byarazamutse ibibazo byaravutse twabanye nabyo nagira nti twahanganye nabyo ariko nk'uko ubibona ubu ngubu nubwo ibihe byagiye bihinduka abategetsi n'ubutegetsi bikagenda bihinduka mu buryo ubu n'ubu ariko radiyo umurongo wacu wakomeje kuba wundi tugenda duhindura ibyo nakwita uburyo uh, tugera ku bantu batandukanye n'uburyo tuvugana n'abantu batandukanye tugamije cyane cyane kubahuza ugarutse ku kintu gikomeye cyane kijyanye no kubaka icyizere icyegeranyo giherutse gusohoka cyakozwe n'umuryango witwa garapu ejo bundi kigaragaza ko icyizere radiyo ijwi rya amerika ah, ifitiwe cyane cyane muri kariya karere gikomeye cyane urugero nko mu gihugu cy'u Burundi ah, ubushakashatsi bakoze buherutse gutangazwa mu byumweru bishize bwagaragaje ko radiyo ijwi rya amerika yumvwa n'abaturage bagera kuri mirongo itanu na barindwi ku ijana mu gihugu cy'u Burundi icyo cyizere ni icyizere gikomeye cyane abaturage babahaye Mm, kirakomeye ariko reka nsabe frederic gato yabanze agisubizeho frederic ni mu burundi icyo cyizere kirakomeye cyane rwose kiraje kwerekana kandi ko iradiyo ijwi ry'amerika ari iradiyo y'abanyagihugu bose naho ibyo bishyitse mu gihe hariho amaradiyo yugawe eh, burundi ni ikintu cyemeza cyane rwose ko ah, iradiyo ijwi ry'amerika yizewe cyane rwose kuko mu ntango aho ayo maradiyo yugariwe murazi ko mu burundi kenshi na kenshi waba usanga wasanga hariho amaradiyo bavuga ko yegamiye leta amaradiyo yegamiye ikavugira abatavuga rumwe na leta iradiyo ijwi ry'amerika siko rimeze rero ku buryo benshi mu ntango bibaza ngo iyi radiyo ijwi ry'amerika ije gusimbura uru- u- uruhe ruhande rw'iradiyo bose rero ivyo bitigiri tubonye tanu n'indwi ku ijana ni ibiharuro bikomeye cyane rwose byerekana ko n'abantu bose bari bafite amakenga babona ko iradiyo ijwi ry'amerika itashobora gukora ibintu byose abarundi bohurira ko kugira bumve ni ibintu byerekana ko iradiyo ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro rya tohoje neza cyane rwose ribaza abahinga mu byerekeye ari amagara y'abantu ari byerekeye politike ari byerekeye umutekano turitondera abantu bose tubaza tukabaza abantu baza kungura ibyiyumviro abanyagihugu nico cyizere rero mubona nico mubona cerekana ivyo biharuro biri hejuru nkigarutse ikibazo edi eh, ni imibare ni ibitigiri bishingiye kuri iyo perereza ryakozwe mu baturage ariko cyane cyane icyo dushyira imbere cyane cyane ku bijyanye na radiyo no kumva ko radiyo ni iy'abaturage twirinda kumva ko radiyo ari iy'umukozi ari umunyamakuru uri hano cyangwa se udukorera mu burundi no mu rwanda ahubwo ko ukwiye kubona ijambo wa mbere kuri radiyo ni umuturage runaka akavuga ibibazo bye akavuga amakuru ye aho ari ayo yahagazeho ariko cyane cyane ni icyizere gishingiye ku buryo urebye uburyo bw'itumanaho muri kino gihe cyane cyane urebye amakuru menshi ko buri muntu wumva asa nkaho ari umunyamakuru akoresheje interinete akoresheje telefone ye ikintu cyazamutse cyane ubu ntabwo tuhanganye cyane na radiyo za rutwitsi zo mirongo icyenda na kane na gatanu na gatandatu ahubwo ikibazo gid- a- abanyamakuru amaradiyo n'itangazamakuru muri rusange bihanganye nabyo ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye wafata telefone ye agakwiza igihuha ese icyo gihuha kizakirwa gite mu bantu ese icyo gihuha gifite iyihe i- irihe reme ku buryo abantu bakizera ku buryo ubu ngubu icyo radiyo ijwi ry'amerika ireba cyane ni ukugira ngo ibihuha nk'ibyo byaturuka ku banyapolitiki byaturuka ku bantu bahanganye nabo byaturuka se ku bandi bantu bafite inyungu zabo kugira ngo bayobye abantu byaturuka ku muturage n'ubwe uba utazi neza ko ari igihuha ku buryo radiyo yakora ibishoboka ku buryo dushingiye ku makuru yacu afite ireme kandi twatohoje neza dushingira ku banyamakuru bacu ko impuha nk'izo ko twatuma abantu bazirinda Mm.
tukabaha ijambo bakazivuguruza bigatuma cya cyizere twavuze mu kanya cyongera kuzamuka umuturage akiyumvamo kandi akumva neza ko ibyo twitaga ibihuha twebwe ijwi rya amerika tugerageza kugira ngo tubihoshe Mm.
tubahe amakuru y'imvaho imyaka makumyabiri yashize ni nako itangazamakuru rigenda rihinduka ni nako rigenda ritera imbere Ah, muri iyi minsi hari ah, uburyo bwinshi bwo gutangaza amakuru haba ku mbuga nkoranyambaga haba se ah, mu bundi buryo bugezweho aho radiyo zisigaye zikoresha ama- ama- amavidewo ubundi ntabwo twari tubimenyereye aho radiyo zumvikana ku matelefoni mu gihe kiri imbere ni gute mwebwe cyangwa se nka radiyo ijwi ry'amerika yiteguye ah, guhangana n'ubwo buryo bushya ariko nanone bashyira imbere ireme ry'itangazamakuru
ntibyoroshye eh, ni urugamba umunyamakuru wese yakubwira muri kino gihe ko guhangana n'uburyo bwinshi bwo gutangaza amakuru muri kino gihe birakomeye ariko kandi ingamba turazifite Eh, zimwe mu ngamba dufite ndagaruka cyane kuri iya mbere narivuze mu kanya y'uko ni ukubanza kumenya ko dukorera abaturage ubwabo ko amakuru bakeneye amakuru yabubaka amakuru bashingiraho bacengeza cyane cyane inzego z'ubutegetsi Eh, turakorana n'akarere kamaze imyaka irenga makumyabiri gafite ibibazo byihariye ibibazo by'ubuyobozi ibibazo bya politiki ibibazo by'ubuhunzi n'ubu tuvugana turabara impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu nk'uko um- imibare ya- y'umuryango w'abibumbye ibigaragaza izo kandi ni izizwi hari impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze y'igihugu ubutegetsi mu karere urebye ntabwo bu- ari ubutegetsi burashinga imizi hose ku buryo wagira uti nta muntu uzongera kuba impunzi muri kariya karere muri make turebye uburyo itangazamakuru n'itumanaho bihindagurika cyane eh, turagerageza natwe kugira ngo tujyane naryo amakuru birumvikana kuri fm azakomeza tuzashimangira cyane amakuru n'abayatara ndavuga abanyamakuru hirya no hino mu turere dutandukanye ariko cyane cyane tuzashimangira n'amakuru eh, kuri izi mbuga nkoranyambaga turavuga cyane cyane interinete isanzwe ku ipaje yacu ariko nanone kuri telefone zigendanwa ndavuga haba facebook haba twitter ku bazikoresha n'izindi mbuga zizavuka ariko cyane nanone ubu ngubu icyo abantu bashyira imbere cyane cyane ni ibijyanye n'amafoto abantu bashaka nk'uko bi- bumva bifuza kwiyumva bifuza kubona ikintu kigenda bakabona videwo bakabona ishusho igaragaza mu by'ukuri uko ibintu biteye naho tuzashimangira kuri icyo kibazo nyine edi iradiyo ijwi ry'amerika ntiryigeze riguma inyuma y'ibindi binyamakuru ibinyamakuru byose ku isi hose bigenda birahinduka kuko mwabivuze itangazamakuru rirahinduka ijwi ry'amerika ryaratanguye gushikiriza amakuru ku rubuga nk'uko twabivuze urubuga rwacu twandikira ko amakuru turakoresha twitter turakoresha interineti nk'uko etiyene yabivuze turakoresha na facebook cyane rwose murabona ko twama turiko turayagana abanyagihugu turashyiraho ibibazo bakabyishyura tugahana ibyiyumviro uko niko rero uko ibinyamakuru bihinduka niko n'ijwi ry'amerika muri rusange naryo nyine rihi- rihinduka rikatera imbere urazi ko na kera hariho ibintu byose birahinduka kandi itangazamakuru rihinduka ku mwanya ku mwanya murazi ko hariho n'ibintu by'amatelefone byagiye birahinduka hariho kera abantu batelefona kuri telefone bagiye kwibarabara akaba ariho baja ubu uya muntu wese afite telefone agendana agendana nicyo gituma n'ubu gushikira abanywanyi bacu ku matelefone yacu yabo ari ikintu gihambaye cyane rwose tuzobandanya frederic nkurikije watangiranye n'iyi radiyo imyaka makumyabiri irashize Ah, ni iki kiguha imbaraga buri munsi kubyuka uze gukora akazi imyaka makumyabiri irashize imyaka mirongo ibiri iheze urabye inyuma niho menye nuko yari imyaka mirongo ibiri irengana vuba na vuba cyane rwose irihuta cyane rwose kubera iki kubera iki uza ku kazi ugasanga iminsi yose mu itangazamakuru hari ikintu gishasha urumva ko hariho ibikorwa utegera- utegerezwa kurangurira abanyagihugu urumva uko uhashika ugashika umengo ushitse mu muryango ikintu gihambaye cyane rwose no muri serivisi mugakora nk'uko umengo n'umuryango mugatanga amakuru mukumva ko icyo gikorwa cyo guha amakuru mashasha agezwe ko abanyagihugu tumaranye imyaka nk'iyo ari ikintu gihambaye cyane rwose ni ikintu gituma umunyesha amakuru wese aho ari hose yumva ko umwuga wiwe afise ari ikintu gihambaye cyane rwose nicyo kintu abantu bose abanywanyi bacu bose bakundira abamenyesha amakuru kuha amakuru ahambaye kandi ukabikora n'ingoga nyinshi cyane rwose thomas kamirindi uri umwe mu banyamakuru ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi yakoresheje bwa mbere nk'abanyamakuru ba- batari hano i washington dc icyo gihe wakurikiranaga amakuru aba mu gihugu cy'u rwanda no mu karere icyo gihe radiyo ishingwa bagusaba gukora ako kazi byari bimeze bite mu rwanda byari hari hari amakuru menshi cyane icya mbere ni uko igihugu cyari kikiyubaka inkotanyi zifata ubutegetsi zasanze igihugu cyarituye hasi rwose kiri kuri zeru nta banki yakoraga nta mashanyarazi yari nta mazi yari ahari ibyo byose rero kubikurikirana ukuntu igihugu cyiyubaka byari akazi gakomeye icya kabiri hari hari ikibazo cy'abantu bahunga bagenda bagaruka hose mu gihugu kuhazenguruka byari ikibazo gikomeye mu rwego rwo gukurikirana mbese urujya n'uruza rw'abantu cyane cyane abari bakiri hanze icya gatatu navuga mu rwego rw'akazi ntabwo byari bigoye nta kibazo cy'umutekano nagize nta mutegetsi n'umwe wigeze ambuza gukora amakuru uko mbishaka aho mpa- aho ushaka hose byaranyoroheye gusa ni akazi kari kenshi icyo gihe kari kenshi pe kandi nari umwe nta n'ibikoresho mfite nakoreraga iwanjye mu rugo ngakoresha telefone aho itangiriye gukorera nuko mbese mu magambo make kari akazi kenshi gusa ariko ikibazo cy'akazi cyo gukora nta ngorane zari zirimo imyaka makumyabiri irashize kuva utangiye gukorera radiyo ijwi ry'amerika Ah, itangazamakuru ryagiye ritera imbere cyane ryiyubaka ubu muri iyi minsi biroroshye cyane gutara inkuru ukayohereza Ah, ariko muri icyo gihe nk'uko wabivugaga igihugu cyari kiva mu ntambara ah, hari ibibazo by'ibikoresho byarakoroheraga gukora ako kazi byari byoroshye mu rwego kuko burya ingorane za mbere umunyamakuru ahura nazo niyo hari abantu bamubangamira gukora akazi ke tuvuge bishobora kuba ubutegetsi bishobora kuba abandi bantu bafite izindi nyungu badashaka yuko ugera ku makuru runaka icyo kibazo nta cyari gihari yego twari abanyamakuru bakeya icyo gihe nanone ni uku- ni ukubyiyumvira gutyo ariko abategetsi bo baduhaga amakuru rwose ku buryo bworoheje cyane u- ndibuka ko nagendaga ngakomanga aha n'aha haba muri minisiteri haba mu- mu- muri hcr ngakomanga nitwa kamirindi thomas ndi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika bati karibu ndashaka Mm.
amakuru runaka nabona umuntu w'umutegetsi tuganira kanaka ku kibazo runaka ndibuka ko naganira n'abategetsi benshi cyane muri za interiviyu ibyo twita interiviyu byari byoroshye rero mu yandi magambo nk'uko nabivuze ikibazo cyari gihari ni akazi kenshi gukurikirana ibintu byose ntabwo byashobokaga Ah, ikindi umuntu yakwibaza abantu bari bamenyereye ayo maradiyo ariko bayamenyereye nk'amaradiyo akora mu zindi ndimi ah, z'amahanga ntabwo bari bamenyereye radiyo mpuzamahanga ivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda Ah, icyo gihe ukora akazi kawe abantu babyakiraga gute ba- bakubonaga gute abantu byarabatangazaga ariko kandi cyane cyane ku giti cyanjye abantu kenshi bari banzi muri radiyo rwanda kuko nayisezeyemo muri mirongo cyenda na kane ariko kuyisezeramo abantu ntabwo bamenye ko nasezeye kuko byose byahise biturika jenoside iratangira nuko n'intambara irongera irubura noneho mm, bi- bi- birajyana mbese ubwo rero abantu bara- barambonaga bakagira ngo ni wa wundi kamirindi tomasi wo mu gifaransa ahubwo bamwe baga- bakanatungurwa bumva mvuga ikinyarwanda cyane cyane nk'abantu bari barakuriye mu mahanga b'abanyarwanda bari bara- bari bamaze gutahuka bari banze mu gifaransa noneho bakavuga bati "Mm, burya se uzi n'ikinyarwanda yego nzi n'ikinyarwanda none se wasubiye kuri radiyo rwanda oya none se uri gukorera iyihe radiyo ndi gukorera ijwi rya amerika Mm, burya si ijwi rya amerika rikora mu kinyarwanda yego ntiryaratangiye ku buryo nabyo mu magambo make kwari ukubwira abantu ko iyo radiyo koko ihari ikora mu kinyarwanda benshi ntabwo bari bayizi buhoro buhoro rero bagenda bayimenya nuko byarabatunguraga mu yandi magambo ariko kandi nanone bbc nayo yari yaratangiye gahunda y'ikinyarwanda ku buryo kubibumvisha byoroshye ahubwo noneho ikibazo kikaba barayitiranya na bbc nabyo kubisobanura ugasanga ni akandi kazi nagiye nkora umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubwo serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yatangiraga ah, gutangaza amakuru yayo mu karere k'ibiyaga bigari wari umunyamakuru w'umunyarwanda ukorera mu rwanda imyaka makumyabiri irashize uri umunyamakuru hano i washington dc Ah, i- hari uburyo ushobora kugereranya ko uburyo wakoraga icyo gihe n'uburyo ukora ubu ngubu byarahindutse cyane kuko icyo gihe kwari ugufata amajwi n'utwuma tuta nabivuga ngo iki tu- tu- twagakondo reka mba ariko navuga mbese tudafite imbaraga cyane ni uko kohereza amakuru ugasanga ni ugukoresha telefone ushyiraho telefone u- amajwi ukayohereza gutyo akaza atameze neza naho ubu ngubu ubuhanga bwateye ubu- dukora- dukoresha ikoranabuhanga uba uri i kigali ukohereza ijwi rikaza neza nk'aho uri muri studio hano i washington abantu bakumva ijwi ryiyunguruye neza nta kibazo byarahindutse cyane kubera ikoranabuhanga ikoranabuhanga rero usibye ku- kujyana amajwi ayunguruye biranihuta Mm.
ubu ngubu kohereza amajwi kohereza amakuru birihuta cyane nta hari itandukanirizo rinini cyane uko twakoraga icyo gihe n'uko dukora ubu ngubu byarahindutse cyane pe thomas kamirindi eh, nakwita ko eh, uri inararibonye mu itangazamakuru urimazemo igihe kinini cyane ese iyo urebye itangazamakuru uburyo rigenda ryivugurura eh, amaherezo y'itangazamakuru ubona ari ayahe urabona tugana hehe mu itangazamakuru erega burya itangazamakuru rigenda naryo ri- rikura rigenda rihinduka rikurikije uko a- karem- ikiremwamuntu nacyo gihinduka mu mibereho yacyo mu mitekererezo yacyo birajyana ni ukuvuga rero uko isi izagenda itera imbere n'itangazamakuru rizagenda ritera imbere icyo nakwemerera cyo itangazamakuru rizahoraho Mm.
abantu bazahora bakeneye amakuru ba- bakeneye kuyabona bakeneye kuyaha abandi gusangira amakuru cyane cyane ko n'amakuru ariyo atuma abantu batera imbere nyine Mm.
I- waba ufite icyo undusha nkakimenya nkakwigana nanjye nka- nka- ngatera imbere ni ayo ngayo makuru bizagenda rero bikura bikurikije n'abantu natwe ukuntu tugenda duhindu- du- du- du- duhinduka mu mibereho mu myumvire mu mitekerereze no mu mivugire mu ngendo byose ni ku itangazamakuru naryo rizamera imyaka makumyabiri irashize thomas kamirindi uracyafite ingufu ndacyafite ingufu rwose ndacyafite ingufu ndacyaritera nka risama ahubwo cyane cyane yuko n'abakiri batoya numva nshobora kubabera urugero mm, nkabafasha nabo gutera imbere baka nicyo nifuza mbese ngasiga umurage umurage ntabwo ari ukuvuga ngo kamirindi thomas yabaye igitangaza mu itangazamakuru icyangombwa ni uko kamirindi thomas yaba yarabaye urugero rwiza ku bandi banyamakuru bakiri batoya n'abazaza Ah, etienne karekezi mu gusoza uyobora iyi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda wavuze ko ah, iyi serivisi itangira ah, hari ibibazo bikomeye byari mu karere k'ibiyaga bigari na n'ubu ibyo bibazo birigaragaza ariko nanone mwagaragaje icyizere abaturage bakomeje kugira radiyo ijwi ry'amerika mu minsi iri imbere kugira ngo iki cyizere mukomeze kucyubaka ah, ntimugitakaze n'iki muteganya gukora urakoze cyane ni ikibazo gikomeye kandi cyiza nk'uko uh, mugenzi wanjye frederic nkundikije dutangira porogaramu ku matariki twavuze cumi n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi dufungura bwa mbere ibiganiro icyizere cyari cyinshi Eh, icyizere cyari cyinshi cyane ko twarebaga ibibazo bihari- biri mu karere twumva ko ahari dushobora kuba dufite urufunguzo rwo gutanga umuganda wacu turebye ibiganiro dufite muri kino gihe ndavuga cyane cyane ikiganiro nk'ubu dufite gikwiye cyane mu bantu benshi abantu benshi bazi ikiganiro muri isanga ni ikiganiro twifuza ko cyakomeza guha ijambo abantu aho bari hose ubu kiri kuri radiyo cyane cyane ariko turifuza ko mu minsi iri imbere mu minsi itari myinshi cyane ko cyanakwira kuri facebook abantu bakajya batureba babona amashusho y'abantu bakora ikiganiro babona kuri telefoni imbere yabo birumvikana no kuri interineti abafite mudasobwa icyo kiganiro kikagaragara noneho abantu twifuza kugeraho bose tukabaha ijambo ariko batwibonamo nicyo cy'ingenzi cyane no kugira ngo abantu batwumva abantu bazajya batureba mu minsi iri imbere bajye babona ko batwibona bumve ko iyi ari radiyo yabo ikindi kintu nshingiye ku kiganiro muri isanga ni uko mu bihe biri imbere ni umugambi twigeze gushaka wo gutangiza ariko ndibwira ko mu minsi iri imbere twanoza twashimangira igitekerezo cy'uko twashyiraho cyangwa se abantu bitangiye radiyo ijwi ry'amerika batwumva ko twakuramo abo twakwita abambasaderi bacu Eh, bakaba ambasaderi bacu aho bari bagakora amatsinda y'abantu bumva cyangwa se bareba radiyo ijwi ry'amerika cyangwa se radiyo ijwi ry'amerika kuri facebook ku matelefone bakajya nabo basabana hagati yabo twabashyiraho mu burundi mu rwanda n'ahandi hose batwumva muri congo n'ahandi ariko kandi edi eh, mu kugira ngo nk'uko bavuga dusoza hari ikiganiro dusa- dusangira ijambo cyatangiranye n'iyi serivisi twumva nacyo twashimangira Eh, twagitangiye mu minsi ya mbere ya serivisi ubu numva ko twakongera tukacyagura eh, tukabona uretse gukomeza gushaka abantu ba- b'abategetsi basanzwe ariko kandi n'abanyamakuru bacu aho bari hirya no hino ku misozi mu biturage bakaba babasha gukora icyo kiganiro bicaranye n'abantu abantu ubwabo abatwumva bakatwibonamo icyo kiganiro kikagira isura y'abanyagihugu ubwabo abantu bumva radiyo ijwi ry'amerika cyangwa se abantu biyumva mu biganiro byacu aho kumva ko radiyo cyangwa se itangazamakuru ari ry'ubuyobozi ugasanga abaturage akenshi ntago bibonamo nifuza rero ko mu bihe biri imbere twabishimangiye mu mwanya washize ko buri muntu wese aho ari yakwibona mu biganiro byacu akagiramo ijambo nta kuzitirwa na gatoya bityo cya cyizere cyo kumva radiyo cya cyizere cy'ijwi ry'amerika ndetse na ya mibare bya biti twavuga byazamutse bikazamuka kurushaho ariko intego ni umunyagihugu bwe ni abatwumva ubwabo iyi ni radiyo yabo frederic nkundikije nyuma y'imyaka makumyabiri uracyafite ingufu ingufu zirahari ingufu nk'uko nazi- nabikubwiye tuzihabwa n'abatwumviriza abanyagihugu badutega amatwi bakunda ibiganiro byacu abanyagihugu baduha amakuru batwandikira bakatubwira ko bakunda ibiganiro byacu bakunda ukuntu ijwi ry'amerika ribashikiriza amakuru y'imvaho amakuru atawe yegamiye amakuru abungura ibyiyumviro icyo kintu ni ikintu gihambaye cyane rwose imyaka mirongo ibiri umengo haheze indwi mirongo ibiri gusa karekezi nawe ingufu ziracyarimo Ye- bisa nkaho navuga ngo iki Na- watubwira buriya ziracyarimo ariko nabyita muri make nyuma y'imyaka navuga ah, makumyabiri n'itandatu irenga nkora uyu mwuga ikintu cya mbere cyawunjyanyemo ni uko numvaga nshaka gukora ikintu cyatuma hari icyo nkorera umuturage usanzwe umuturage akenshi wibagirana buri munsi uko ukeye niyo mpamvu numva no mu biganiro twakora ko umuturage akenshi yumva ijambo ko yabona ijambo kuri radiyo akavuga uko yumva ibintu uwo muntu rero buri munsi uko mbyutse eh, niyo mpamvu nibwira ko no, no kuvuga mu ndimi zacu ikirundi n'ikinyarwanda ari ibintu bituma ko umuntu icyo avuze cyose yumva ko umuntu wese utabasha gusoma ashobora kumva ibyo tuvuze Mm.
bigatuma neza ko igihe cyose twumva ko icyo tumuha ari inkuru twacukumbuye ari inkuru yuzuye ukuri ari inkuru yirinda ibihuha kandi ari inkuru yo kumwubaka twabikomojeho nk'abantu bakozweho n'imirwano mu karere k'ibiyaga bigari abantu basizwe rero na jenoside abantu bataye ibyabo bagahunga ibihugu byabo abantu babuze ibintu byabo byose uwo muntu kugira ngo agarure icyizere cyo kumva radiyo ni uko amakuru umuha aba ari amakuru amureba uwo muntu rero yaba umuntu mukuru yaba umwangavu cyangwa se ingimbi yaba n'umwana utangiye kumva radiyo niwe buri munsi twumva ko aduha ingufu zo kubyuka tukaza hano ukagira uti icyo nifuza kubona ni inkuru yamunogera nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza